dura dursoo suuraan tun suuratu xoohaa jedhamti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii dhibbaa fi soddomii shani lakkooysi isi'ii diiddama isiin eega suuraa mariyamii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti xoohaa ma'naa jecha kanaa rabbumaatu beeka haa tayuu gariin ulama'aa xoohaa jechuun maqaa rabbiiti je'a gariin maqaa nabiiti je'a maa anzalnaa calayka alqur'aana yaa ergamaa kiyya muhammad nuti qur'aana sirratti hin buufne litashqoo akka sababaa isaatin rakkattuuf wanni rabbiin nabi muhammadiin akkas je'eef nabi muhammaddu eega qur'aanni irratti bu'ee halkan dhaabbata'aa salaata'aa bula miila tokkorratti dhaabbatee hoggaa miilli tokko dadhabe kaanirratti dhaabbatee kuffaarri hoggaa san argu. qur'aanni muhammad dhibu'uuf bu'e jedhe hoggaasan rabbiin aayata tana buusee yaa muhammad yaa ergamaa kiyya nuti qur'aana haa cinqamtu'uuf sirratti hin buufne if hin cinqinii hanguma dandeessutti ibaadaa godhu miila lamaanin lafa dhaabbadhu rafii soomanii faxarii takkaa ma'anaan isaa yaa ergamaa kiyya muhammad warra amanuu dideef maa amanuu oolan jettee lubbuu tee hin rakkisin nabsee tee harabaafachiisi namni amanu'uu fi amanuu dhabuun. harka rabbiiti jirtii ati wanni sirra jiru diin isaanitti geessu'u eega geessite nabseetee yaadan hin cinqin wanni qur'aana buufneef si dhibu'uufii mitii illaa tadhkiratan liman yakhshaa haa tayuu warra rabbi sodaatu yaadachiisu'uufi nama isa qeebaluun qajeelchu'uufi تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى قرآن نمدت إيسمي تربا ألفود أم تؤوم الراء أفه تكا بؤه الرحمن على العرش استوى ربين أرش إرت ألتيه ol ta'iinsa isaa malu kan waa takkatti fakkeessuun keessan jirre kan waan inni ifiin yaame diduun keessan jirre kan akkanaa fi akkanaan keessan jirre maaliif rabbi waan uumametti fakkeessuun kufri waan rabbiin ifiin yaame diduunis kufri'i wanni gaarin. waan sifa rabbii ta'e kan qur'aana fi hadiisatti dhufe kan ma'anaa hedduu qabu kan ma'anaan isaa gariin rabbiin hin malle waan makluuqatti yookaan waan uumametti isa fakkeessun keessa jiruuf akkuma dhufetti lakkisanii ma'anaa hedduu san keessaa. ma'anaa itti fedhame rabbumaatu beeka jechu ma'anaa rabbi wahitti fakkeessuudhaa did'uu wajji lahu maa fi samaawaati wamaa fi al-ard rabbiin isa waan dachi'ii samii keessa jiru wamaa baynahuma ammallee waan dachi'ii samii jidduu jiru uumee qabu wamaa taxta saraa ammallee isa waan dachii torban jala jiru uumee qaba. وإن تجهر بالقول yoo du'aa'i fi zikrii keessatti qooqa ol fuute rabbiin qooqa ol fuudhuu sanirraa dureessaa ifiin hin dhibin fa'innahu yaclamu sirra wa akhfaa rabbiin waan dhoysanii je'anii fi waan sanirra dhokatu beekaa kan akka waan lubbuun ifiin haasoytuu kan akka yaada qalbii keessa yaa'uu kan hin dubbatin hoggaa du'aa'ii godhan takkaa zikrii godhan takkaa waa qara'an qooqa ol fuudhun yaada rabbi dhageessisuuti yoo ta'e wallaala je'ama yookaa kufrii je'ama yoommoo waan biraatiif ta'e kan akka. nama barsiisuu takkaa yoo qooqa ol fuudhe qalbiin waan biraa yaadu irraa deebi'uu gaafana homaan qaba. Allahu laa ilaaha illaahu rabbiin keessan isa isa malee rabbiin biraa hin jirre lahul asmaa'ul husnaa. Rabbiin maqaa gaggaarii qaba. Maqaan rabbii kan hadiisatti dhufe sagaltamii sagali kan namni isa haffaze takkaa qomatti galfate jannata seenu kan yoo isaan waa kadhate argatu. وهل أتاك حديث موسى yaa ergamaa kiyya Muhammad nageenyi sirratti haa jiraatu oduun Muusaa si geessee sii dhuftee ee sii dhufte إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا gaafa odoo biyya Madiyan je'amturraa gara Misraa jaartii isaati wajji deemanuu dukkana keessa ibidda argee warra isaatin mee as taa'a innii aanastu naaroo an ibiddan fagootti argee na jala hin deeminaa taa'a la'allii aatiikum minhaa biqabas ibidda sanirraan ibidda qabsiisee isinii fidu'un kajeelaa aw ajidu cala annaari hudaa takkaa waan kara'atti na qajeelchuun ibidda sanirraa argadhaa maaliif isaan kara irraa badanii jiranii isaa fi jaartin isaa intalti nabi shucayb bakkeen inni ibiddatti arge bakka xuwaa je'amtu waytiin sun halkan dukkanaa kan akkaan qabbanaayu falammaa ataahaa duuba hoggaa ibidda argisan bira ga'ee takka bira dhufee ibidda adii muka gurraacha yookaa magariisa gubbaa jiru argu nuudiya yaa muusaa innii ana rabbuka rabbiin itti lallabee yaa muusaa an rabbii keeti fakhlacna calayk kophee teelamaan baafadhu إنك بالواد المقدس طوى أتي لقى القل طهار ما كيس جرتا لقى طوى جأمو وأنا اخترتك أن أمتك ترى نبيي سقد أوف سفلت فاستمع لما يوحى وأن الراسي رفو أجي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أن ربي تكتشا نملي كان عباداها أقول أتهنجروا أنا قف عبادي جبري وأقم الصلاة لذكري صلاة صلاة يا دنات ياف وان صلاني ربي إفي qalbi'ii fi arrabaa fi humna hundaan nama yaadachiiftuuf jecha. Inna saacata aatiya qiyaaman dhufu'uuf teessi akaadu ukfiihaa isii dhoysuudhaan fedha akka waytii isiin dhuftu namni hin beeyneef akkuman waytii du'aa namarraa dhoyse akka ibaadaatiyya jabeessaniif haa tayuu qiyaaman dhiyaatuu wanni beeysisu takkaa wanni beekaniin asxaa yookaa alaamaa heddu'u alaaman duraa xiqqoon nabi muhammad ergamu taboodaa guddoon imaamni mahdii je'amu tokko dhufu eegasii alaaman qiyaaman dhaabbatu'u hedduun wal faana dhuftii qiyaaman ni dhaabbatti litujzaa kullu nafsin bimaa tas'aa akka isii keessatti namuu waan dalage argatuuf sharrii tayuu khayrii tayuu toltuu taatuu hamtuu taatuu falaa yasuddannaka canhaa qiyaaman ni dhuftii qiyaaman ni dhuftii dhugu oomsu irraa sin dhoowwin man laa yu'minu bihaa namni isi'itti hin amanin takka namni isitti hin amanne kaafirri dhufa qiyaama'aa hin dhugu oomsin wattabaca hawaahu kan waan nafseen isaa feetu jala deemu waan rabbiin je'u didee fatordaa yoo kaafirri guyyaa qiyaama'atti amanu irraa si dhoorge ni baddaa beeki. je'een rabbiin ammas rabbiin nabi muusa'aan akki je'e wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa wanni ati harka mirgaatii qabdu maali yaa muusaa je'een qaala jennaanin nabi muusaan akki je'e hiya casaaya wannin an harkaa qabu uleetiyya atawakka'u calayhaa hogga'an dadhabu hogga'an dadhabu ittin irkadha hogga'an deemus hogga'an utaalus hogga'an lafaa ka'us wa'ahushu bihaa calaa ganami ammas mukaan tumeetan re'eetiyyaaf baala irraa harcaasa waliya fiihaa ma'aaribu ukhraa ammallee haajaa biraatiin keessaa qaba kan akka waanan ba'adhu itti rarraafatu'uu bineensan ifirraa takka re'eetiyyarraa dhoowwu'uu wanni muusan deebisaa heddummeeyseef silaa isiin ule jechu'uun numa tayaa takka ni gayaa rabbii wajji haasawa. dheeressuu jaalalaaf qoola alqihaa yaa muusaa jennaanin rabbiin akki je'een mee ulee harkaa qabdu san lafatti darbi yaa muusaa je'een فألقاها فإذا هي حية تسعى duuba ni darbee hoggaa darbu bofa guddaa taateti gara'aan lafarra ceete cayinsa jabaa akka bofa xixiqqa'aa qaala khudhaa walaa takhaf duuba rabbiin akki je'een ulee bofa taate tana qabii fudhu hin sodaatini sanuciiduhaa siirataha al'uulaa akka haala isi'ii ka duratti deebifnaa bofummaa irraa deemsifneeti ulee akka duraa goonaa duuba dhanquu isi'ii lamaan jala hoggaa qabu ula itti deebite ammas rabbiin nabi muusa'aan akki je'e واضمم يدك إلى جناحك هركخي كم مرقاه bobaatee tabita'aa cinaachatti maxxansii kaayi takhruj baydaa'a harka adii tayeeti bayaa min gayri suu addeenya dhukkubaa odoon tayin duuba harka duraan magaalaa hoggaa achi jala kaayee baasu ifaa akka adu'uuti tahe aayatan ukhraa mucjizaa biraa tan akka ule'ee ta'ee linuriyaka min aayaatina alkubraa wanni kana si barsiifneef akka hoggaa mucjizaa harkaa tana mul'isuu feete akkasitti seensiftee baaftufi akka isiin irra guddoo mucjiza'aa tan mucjizaa uli irrallee guddo'oo tan ati ergamaa rabbii tayuu akkaan beeysiftu taate si garsiisu uufi takkaa si garsiifnu uufi wanni rabbiin mucjizaa tana nabi muusaa odoon ergin kophaa isaa garsiiseef akka hoggaa fir'aawnatti isa ergee mucjizaa itti mul'ise hirrifanne'ee fi uleen tun ta aadam jannatarraa ifii wajji bu'eeni tan ambiyoonni walirraa dhaala'aa dhufan hanga nabi muusaa geessutti isiin ulee dhanquu qabdu waanuma fedhe nabi muusa'aaf taati hanga odoo asheeta wahii fedhee lafa dhaabee magartee hoggasuma asheeta irraa nyaatutti ammoo harki hoggaa mucjizaa isaa mul'isuu fedhe shanacha isaati bobaa jala seensisee baasa guyyaa akka adu'utti halkan akka ji'atti ifa ammoo akka duritti deebisuu yoo fedhe bobaa jalatti deebisaa nuurri yookaa ifaan shanacharraa deemeti akka aadaatti deebiti takkaayuu deebi'a idhab ilaa fir'aawn rabbiin mucjizaa lamaan muusaa barsiisee akki je'een fir'aawna mootii misratti dhaqee isaa fi warra isaa wajji jiru qajeelchi mucjizaa tana itti mul'isi innahu xagaa inni fir'aawna jechuu jallina keessa wasanaa ba'e arrabbi ifiin je'e qaala jennaanin muusan akki je'ee rabbi kadhate rabbi ishrah lii sadrii yaa rabbi qomatiyya naa bal'isi akkan waan ati itti na ajajjeen dhaabbatuu dandayu wayassir lii amrii dalagaa kiyya naa laaffisi akkan bakkaan gayu waxlul cuqdatan min lisaanii loqodiinsa arraba kiyya keessa jiru narraa hiiki narraa deemsisi yafqahuu qawlii akka warri itti na ergite dubbii tiyya beeku loqoduun arraba isaa keessa jirtu tun wanni irraa argamte fir'aawnatu muusaa xiqqa'aa dura cilee ibiddaa kaayee timira seeyee afaan kaayatee arrabni gubate haa ta'uu rabbiin irraa deemsise akkuma inni kadhatetti nabi muusan waan rabbiin itti ajaje dalagu'uu jecha waan dalaga irratti isa gargaaru hunda rabbii isaa kadhatee akki je'e واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي قندالة وزيرة دلقا إرقاء تنرت نقرقارو nama kiyyarraa naa godhe sun obboleessa kiyya haaruuni ushdud bihii azrii duddaan na jabeessi dalaga irratti na jabeessi wa ashrikhu fi amrii dubbii ergaa keetittis naa ida'i nabiyyii godhi كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أكا ولين وان سينهم مل الراس قل قل أكا وجين سذكر دعائي تهد ميسنو إنك كنت بنا بصيرا يا ربي أتي هال خين قرتي نك أنا نيفتي nabiyyummaa nuu kennite galanni keeti jennaan rabbiin akki je'een qaala qad uutiita su'laka yaa muusaa yaa muusaa waan barbaadde argatte sii kenne ولقد مننا عليك مرة أخرى أجمان أنني برا تأتن كأتنين si qananiifnee jirra qananii hanga saddeetii geessun saddeettan hunootan id awxaynaa ilaa ummika takka gaafa haadhatee manaaman takkaa waarida'aan beeysifne maayuuhaa waan dubbii teetitti rarra'u gaafa si dhaltee Fir'aawna mootin Misraa joollee ajjeesuu turee wajji si ajjeesuu sodaattee ani qidhifiihi fittaabuut wanni is'in jenne gurbaa kee sanduuqa tolchii keessa kaayi faqidhifiihi filyam sanduuqa san bahara niil yookaa laga abbayya. mormor kan wallaggaa ka'ee biyya misraa seenutti darbi falyulqihi lyammu bissaaxil bishaan niil qarqara bishaanii kan galma fir'aawnaa dura jirutti haa darbu ya'khudhu aduwwun lii wa aduwwun lah duuba fir'aawna xilaanni kiyyaa fi kan isaa ni fudhata kanuma ajjeesu'uu barbaadutu fudhata jenneen وألقيت عليك محبة مني أمو إيغا فرعون سفلته بكا سأجيس جاللتيتي دؤو غي وانن أن سجالته جالل نما sirratti darbeef jecha kan namni si argu marti si jaalatu si dhabuu hin dandeenye walitusnaca calaa caynii akka laalcha kiyya yookaa tika kiyya jalatti guddattu mana mootii misraa keessatti. nyaataa dhugaatii gaarii si tolchanii si qananiifne idh tamshii uktuka gaafa obboleettin tee mariyam deemtu oduu tee barbaadu'uuf takkaa baru'uuf bakka bishaan si geesse laalu'uuf kan nama si hoosisu hedduu sii fidanii. harma tokkollee hodhuu didde duuba obboleettin tee sii harka fir'aawnaa jiru kan ati waan harma ta'e didde kan ormi sun akka si godhan dhabanii rakkatan gartee fataquulu isaanin jettu hal adullukum calaa man yakfuluh nama gurbaa kana isinii guddisu gaari'itti isin qajeelchuu jetteenii eehamanii haatetitti si fiddee kan isaan obboleettii tee tayuu haadhateetis haadhatee tayuu hin beeyne akkasitti harma haadhateetii hoote farajacnaaka ilaa ummik karaasaniin haadhateetitti si deebifne kay taqarra caynuhaa akka ijji isi'ii qalbiin isi'ii si argu'uun gammaddee gatteessuuf walaa taxzana akka si yaadu'uun hin gubanne waqotalta nafsan ammas gaafa nama gosa mootii misraa tokko kaafira ajjeeftee yaaddoytee rakkattee fir'aawna namiidhaa soda'aaf فنجيناك من الغم دوبا يا في ركوسا جلا سبافن وفتناك فتونا أكست واحد دؤون فتنا سجون سمكر هندر نجايا سباف سي أمتا فرعون وان إيرتاي كم برسا ألت هند ajjeesu dhalattee ajjeechaa isaa jalaa nagaya si baafnee namicha kaafira biyya isaa keessatti ajjeeftee ummata isaa jalaa nagaya si baafne falabista siniina fi ahli madiyan warra madiyan kan biyya nabi shu'eeb keessa amata kudhan teessee re'eetissitee intala nabi shu'eeyb saafuuraa fuutee ammoo san dura amata soddoma biyya misraa teessee thumma ji'ita calaa qadarin yaa muusaa eegasii waytii hanga namni irratti ergamutti nutti dhuftee sun amata afurtama amata takkaa bara afurtama guutu'u wasxanaactuka linafsii si maraxadhee yookaa filadhe akka ergamaa kiyya taatee waan ansiin jedhe qofa dalayduuf duuba waan kana hundaanan si qananiise اذهب أنت وأخوك بآياتي tanaaf jecha sii fi obboleessi kee haaruun namatti dhaqaa mucjizaa teenyan diinaa keenya fuusisaa qabachiisaa walaa taniyaa fi zikrii zikrii tiyyarraa hin laafinaa اذهبا إلى فرعون إنه طغى فرعون اتلقى إني الرب جئ جلنا كيس وسنا بي فقولا له قولا لينا أفال لا فآن كرا إسن آر سنين كرا إسن أرب سنين جلنا الراء ديبئ جآن لعله يتذكر أو يخشى قرفمي عذاب ربي صداتي جلنا الراء ديبئون نخجيلما قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا جنان موسى في هارون أكجأن يا رب يا ربي خين نمتكن يو إيمانة إسيامن ددفي نفتئ سدان أو أن يطغى takkaa nutti if guddisee kufrii ida'atuu sodaanna je'an. Qoola laa takhoofaa innanii macakumaa jennaanin humaan sodaatinaa an isinii wajjin jiraa gargaarsa kiyyaanin isin bira dhaabbadhaa asma'u wa araa waan isin jettan nan dhagayaa waan isin dalaydan nan argaa waan isaan isiniin je'anii fi waan isaan dalagan hunda nan dhagayaa nan argaa fa'atiyaahu itti dhaqaa hin sodaatina'a. فقولا إنا رسولا ربك نتي إرجموت ربي كيتتي فأرسل معنا بني إسرائيل إلمان إسرائيل ور مصر كيس سجرو هند نوف قتيسي فونتي شامت قلتنا ولا تعذبهم أستي هيتي dalaysiifattee hin cunqursinii qod ji'innaaka bi'aayatin min rabbik akka nuti ergamoota rabbii taane mucjizaa rabbii keetirraa sitti finnee jirraa wassalaamu calaa man ittaba'a alhudaa nageenyi rabbii nama qajeelerratti jiraa isaatu عذاب رب الرا نجايا بيا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وأن رب الرا نجايا عذابني نما وأن تأفنين كجبسيسي وتولى إرا جرجل الرت جرا جاء جئين دوب اتلك أنيتي waan rabbiin je'aadhan je'een cufa je'aniin qaala faman rabbukumaa yaa muusaa jennaanin fir'aawna akki je'een yaa muusaa rabbiin keessan eenyu قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ربين كينيا إسا وان أومهن داف سورة خطأ tan waan biraatin adda gootu kennee summa hadaa eegasii waan hunda waan uumefetti waan nyaatu fi waan dhugutti akkaataa itti jiraatutti muka akka itti saarutti qajeelchee je'een qaala famaa baalu alquruuni al'uulaa jennaanin fir'aawna waan dubbatu dhabee akki je'een yoo rabbiin kee kan akkasii ta'e maali haalli ummata dabree kan akka ummata nuuh maaliif isaan isa ibaaduu oolanii waan biraa ibaadan eega inni kan waa hunda razaqu ta'e. eega inni kan waa hunda uumee qajeelche ta'e je'een qaala cilmuhaa cinda rabbii jennaanin nabi muusan akki je'een haala ummata sanii beekun rabbii kiyya bira jira qoramee katabamee fi kitaabin kitaaba lawxal maxfuuz je'amu keessatti ayadilu rabbii wanni takkalleen beekomsa rabbii kiyyarraa takka beekomsa rabbii kiyyaa jalaa hin baddu walaa yaansaa rabbiin waa takka hin irraanfatu wanni isaan dalagan hundi kitaaba dalagaa namaa keessatti katabamtee jirtii rabbiin guyyaa boruu irraa isaan gaafatee isaan qixaaxu'uu jiraata. Darsiin dhibba lamaa fi saddeettamii shaneeysoodhaa hanga. الذي جعل لكم الأرض مهدا ربين كيا كان دتشي إسني أفي أكا إرتي جراتنت إسني أومه وسلك لكم فيها سبلا كان كرا لفران إياتا إسني لافسه وأنزل من السماء ماء ربين كان روب سمئي إسني روب سيوكا بوسه ربين dubbii Muusa'aa guutee akki je'e fa'aa bihi duuba rooba saniin magarsine azwaajan min nabaat gosa waan mayruu hedduu takkaa hunda shattaa tan adda addaa dhandhamaa fi bifan le'een kuluu waracuu ancaamakum midhaan waan nuti magarsinee nyaadhaa beeyladaa teessan dheechifadhaa inna fi dhaalika waan dubbanne keessa la'aayaat ragaa dandeeytii rabbii waan gorfamaniintu jira li'ulinnuhaa warra aylii guutuu qajeeltuu qabuuf minhaa khalaqnaakum dachi irraa isin uumne abbaa keessan aadam biyya irraa uumu'uun takkaa matuma keessanuu biyya irraa uumu'uun maalif malaayikan rabbii ilmoo gadaamessa seentu hunda bishaan isiin irraa uumamte san kan haadha abbarraa bayu biyyee namni sun itti awwaalamu fuutee itti laayixi. takkaayuu itti makti akkasitti namni hundi biyya irraa uumama wafiihaa nuciidukum ammas dachi itti isin deebifna eega duutanii itti awwaalamtanii ومنها نخرجكم تارة أخرى eegasii dachii keessaa isin baafna lammada dirree qiyaama'aa dhaabbatu'uu jecha akkuma gaafa isin uumu'uu kaane dachi irraa isin uumne walaqad araynaahu aayaatinaa kullahaa dhugumaan fir'auna mucjizaa keenya saylan hunda garsiifnee fakadhaba haa tayuu hin dhugu oomsinee ni kijibsiise mucjiza'aa miti falfala je'ee wa'abaa tokkummaa rabbii yaaduu dide qoola fir'aawna akki muusa'aan je'e aji'itanaa litukhrijanaa min ardinaa bisixrika yaa muusa si falfala keetin biyya teenya misrarraa nu baaftee ifii mootummaa misraa qabatu'uu jecha nutti dhuftee yaa Muusaa falana'tiyannaka bisixrin mislihi duuba eega falfalaan dhuftee nutis falfala akka falfala keetitiin sitti dhufna takkaa sii baana فاجعل بيننا وبينك موعدا ويتينوا في أتي فالفلان walii bay'uu walitti dhufnu nuu godhe qaaxaroo nuu qabe laa nukhlifuhu naxnu walaa anta kan nuu fi atis qaaxaroo sanirraa hin hafne makaanan suwaa bakka walitti dhufnu jiddu jireeytii nuu fi sirraa qixxee fagaattu nuu godhe قال جنان موسى أكجئين موعدكم يوم الزينة قاطرون تيسن قيا فايتي إني guyyaa iida isaanii kan faayatanii wal gayanii sun guyyaa aashuura'aa guyyaa sabti'iiti وأن يحشر الناس ضحى guyyaa san warri misraa hundi waytii waari'ee walitti dhufu waannaa fi isin jiddu'utti argamu laalu'uuf fatawallaa fir'aawnu duuba fir'aawna achii ka'ee fajamaca kaydahu warra yaada bada'a irratti isa gargaaru falfaltoota walitti qabee summa ataa guyyaa qaaxara'oo falfaltoota wajji dirree walgayaa dhufe qoola lahum muusaa duuba hoggaa falfaltoonni dirree sanitti walgayu isaan nama torbaatamii lama nabi muusan akki je'een waylakum rabbi isin haa balleessu laa taftaruu cala allaahi kadiba kijiba rabbirran kaayina waan biraa itti qindeessitanii fayusxitakum bicadaab isin balleessaa ni galaafamtanii azaaba isaa sodaadhaa وقد خاب من افترى نمن خجب رب الرخاي رجمان بدي خسارمي فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى دوب فالفلتون مكأوبيني والمريتني ون والإنجأن إسال لمان كن موسى في هارون بانني فالفلتوتا takkaa wanni isaan waliin ja'an dhoysa'aan yoo isaan lamaan nu mooyatan ni amanna yoo moone karaa keenyarratti hafna waliin ja'an qaaluu wanni isaan ifiin ja'an in haadhaani lasaaxiroon isaan lamaan kun فالفلتوتة يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فالفل إسانتين بيتيسن الرائسن باسني ويذهبا بطريقتكم المثلى متوت هيوت كيسنين قلتوا فئن hoggaa sihirii isaanii guddoo argan gama isaanii goranii takkaa ma'naan xariiqaa isaanitiin deemu'uu sihirii falfala nuti jiraannun kana nu harkatti balleessanii ifi jiraatu'uun fedhanii fa'ajmicuu kaydakum. sihrii yookaa falfala keessan walitti qabaa jabeessa'a summa atuu saffaa salfiidhan itti dhufaa muusa'aa fi haaruunitti وقد أفلح اليوم من استعلى نمني أرأمويته يوكا إرآني نوفي إسان الرا نقمان ملكاي مالف nuti yoo mooyanne mootichi baallama nuu seenee jira ammoo yoo muusa'aa fi obboleessi isaa mooye mootummaa guddoo nuti argannu argatan falfaltoonni hundinuu addaan ule'ee fi haadan deemmatan. قالوا يا موسى إما أن تلقي falfaltoonni dirree san dhufnaan wanni nabi muusa'aan je'an yaa muusaa dalagaa jalqabnaa tanaaf jecha takkaa ati jalqabdee waan darbitu darbuu وإما أن نكون أول من ألقى takkaa nuti nama dura darbu tayuu lamaanirraa tokko filadhu dubbii sirraa eeynaa ormi sun adabaan nabi muusaa dubbisan qaala bal alquu jennaan nabi muusan wanni je'een isin jalqaba'aa darbaa maaliif odoo inni dura darbee faayidan waan inni darbuu akkaan hin mul'attu akka hoggaa isaan dura darbanii inni duuban dhufee waan san hunda balleessu mul'atutti tanaafi malee waan biraatifi miti ambiyaan waan hamtu'utti hin ajajanii duuba falfaltoonni jalqabanii ulee fi haada harkaa qaban falfala itti godhanii galakkisan yookaa darban فإذا حبالهم وعصيهم دوبة هذا في أولين إساني يخيل إليه من سحرهم وأن موسى أتفكات سببا سحريتين أنها تسعى أكا بوفا جرآن ديمو اتفكات فأوجس في نفسه خيفة موسى دوبة صدان garaa nabi Muusa'aa buute mucjizaa isaati fi sihiriin isaanii namatti wal fakkaateti isatti amanuu oolan je'eeti sodaate waan sihiriin isaanii gosa mucjizaa isaa taateef jecha qulnaa laa takhaf wanni nabi Muusa'aan jenne hin sodaatin. يا موسى إنك أنت الأعلى سيت إنجفتي الرآنا وألق ما في يمينك وان هركك كمرقاك سجر كيساك أبدو وان إسان دلقا سنت درب اتقديس تلقف ما صنعوا وان إسان دلقا falfala isaanii hunda liqimsiti innamaa sanacuu kaydu saaxir wanni isaan tolchan heelaa nama falfala godhuuti mucjizaatee dura dhaabbatuu hin dandeessu walaa yuflixu saaxiru xaythu ataa namni sihrii godhu bakka dhufe hundatti hin milkaayu duuba ulee isaa waan isaan godhan falfala isaan bofa godhanii laga bofaa kan yaa'u namatti fakkeessanitti darbee waan san hunda liqimsitee akka duratti deebite eega bofa guddaa taatee waan san hunda liqimsitee. فألقي السحرة سجدا دوبة ور فالفلا قدسن هقا وان أولي موسى آقوت أرقن أكا هم نربي ملي هم نتي نما وان سن هندلين تيوه بتنيتي ربي موسى إرقي معجزاسا kennee fi sujuudu'uu jecha lafatti if darbanii sujuudanii qaaluu aamannaa birabbi haaruuna wa muusaa rabbii haaruuni fi muusaa ergetti amanne je'an قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إسان أمنان فرعون أكجئين سي أدودا أن amanuu isinii hin eehamin itti amantanii innahu lakabiirukum wanni muusatti amantaniif isaatu kabiira keessani alladhii callamakum sixra kan falfala isin barsiise isaaf tumsitanii wanni dadhabbii teessan mul'iftaniif gurra isaa ol fuudhu'uufi je'ee akka namni isaanirratti laallatee hin amanne'eef jecha sababaa isaan amananiif dhoysee waan biraa dubbate kabiira keessanii tanaaf itti amantan je'ee haa tayuu wanni isaan amananiif hayin irabbii dirree bayee annaani akka fir'awna fi warri achi dhufe hundi arge ammas warra achi dhufe sodaachisuuf akka harkaa hin baaneef wanni orma amane saniin je'e.
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
أن إسنيفا كخدا هركا في ميلا كيسا ننشتشرا والأبسيسة هركا مرقات في ميلا بتاء مري ولأصلبنكم إسنان فنس isinarra irraas fi juzuuci nakhl muka timira irratti
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
beeku uuf jiraattan anaa fi rabbii muusa'aa kan itti amantan san kamtu azaaban irra jaba'aa kamtu azaabni isaa irra waaraa yookaa turaa beeku'uuf jiraattan je'een qaaluu lan nu'sirak
jennaanin wanni je'aniin nuti sin filannu calaa maa jaa'anaa min albayyinaat waan mucjiza'arraa nuu dhufe adii nabi muusan ergamaa rabbii tayuu nuu addeessi turra si filannee amanuu hin dhiifnu walladhii faxoronaa rabbiin nu uumen sii kakanne haqa nuu mul'ate dhiifnee sin maraxannu yookaa filannu faqdi maa anta qaad waan feete nu godhu waa takka وان أتنقوتو هم بدنو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وان أتنت مرتو الدنيا متنا الرت الدنيان وان أماتي نتي جرو آخر آغاريسا خجيلا ومرتنت مري إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا نتي ربي خينيت أمني أكا دلي تيني نو أرارم دلي يوكا تبو كفرئي كان كيس تريفي وما أكرهتنا عليه من السحر Akka mallee dilii dalagaa falfalaatan ati itti nu dirqite nu araaramuuf wallaahu khayrun rabbiin sirra nuu caala sawaaba isaatitu waan ati nuu kenniturra nuu caala yoo itti amanne wa abqaa ammallee azaaba rabbiititu. azaaba keetirra waara yookaa namatti dheeratu yoo itti amanuu baanne.
إنه من يأتي ربه مجرما نمن إسا كافرا دؤي دلي كفر إيت ربي إستدف فإن له جهنم إبد جهنمت إسا قفاءي إسا إيقته لا يموت فيها ولا يحيا إبد أذابا سنكيستي دؤي هرهم بافت أما اللي جرو إسا فيدو تن أذاب هنك أبن هنجرات إني أذاب كيس زلالمي تاء تن هقا إبد جرا الرافتئ هاروين ميروف
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات
ور ربت أمني وان قاري فردئي في سنة دلقي ربي إستدف فأولئك لهم الدرجات العلى والرسنيف درجاء الآن تؤوت جرة جنات عدن درجان الآن تنسن جنة تيسمات تجري من تحتها الأنهار كان جنة سنجلة لقوت إيات خالدين فيها كان زلالمي جنة سنكيس تاءني أننئا وذلك جزاء من تزكى سن جزاء نمد الإرى قل قل لايتي dalaguu dhabuudhan yookaa tawbaa dhuga'aa irraa tawbatuudhan irraa deebi'uudhan ولقد أوحينا إلى موسى موسى أتي دام نجرة أن أسر بعبادي قبرو تنكية ور ست أمن بني إسرائيل ور فرعون قبرون فتسن halkan keessa biyya misraatii baasii deemin karaa bahar jenneen nabi muusan karaa lafaa gara shaam hin deemne baharittiin qajeele waan rabbiin akkanatti deemi isaan je'eef duuba hoggaa baharri dura dhufu. ulee isaatiin dhaw'utti ajajan. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وان جنين بهرة اسندرة أفسن أولئين أي كراغ جوجا بهرة كيس إسانف باس دوبة بهرة سن أولئ إساتٍ dhooynan rabbiin bahara addaan muree dachii isaa goggoysee karaa saniin dabran laa takhaafu daraka fir'oownatu na dhaqqabaa hin sodaattu walaa takhshaa bahartu na fuudha as hin sodaattu jenneen فأتبعهم فرعون بجنوده دوب فرعون موسى فان بياني أجينيا أشكر لكينك أبنين أشكر لكينك أبن فرأته إسان هردف أتيوكا فانت أو أتي سينا فغشيهم من اليم ما غشيهم دوبا Fir'aawna hoggaa bahara karaa goggogaa ta'ee ummanni Muusa'aa dabre arge irraan deebine hordofuu itti fufe ashkaraa wajjiin duuba hoggaa ummanni Muusa'aa hundi gama ce'u kan Fir'aawna faan. wal akkaa bahar jiran baharri walitti deebi'ee fir'aawna fi ashkara isaa liqimsee ukkaamse yammi jechuun bahara jechuu وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون أمة إساء نعبادا isaanin je'uudhan ni jallise hin qajeelchine badii'itti isaan darbe yaa banii israa'iil yaa ilmaan yaaquub qad anjaynaakum min caduwwikum dhugumaan diina keessan fir'aawnarraa nagaya isin baafnee jirra baharitti isaan darbu'uun وواعدناكم جانب الطور الأيمن أمس بكا مجا مرقاكا جارت طورتي تورات إسني كنؤوف قاترو إسني كبني جرة ونزلنا عليكم المن جموجي سيناء كيستي وان مني جأمو إسني بوف نجرة نموفو سجود توك توك جنم هندا منين وان أدي مئايا akka sukkaraati kan bariisa irraa hanga aduun baatutti bu'u inni waan baala mishinga irratti ganama bu'u fakkaata wassalwaa ammallee foon shimbirroo mi'aayaa kan namuu hanga fedhe qalatee nyaatu isinii buufnee jirra warri dubbiin laaltu. يهودا زمن نبي محمد جرت ربين وان أبوتي إسانتي قدين اتتعدت أكا قلت إساف قلتني اتأمننيف كلوا من طيبات ما رزقناكم وان إسان جنة ومئايا حلال nuti isinii kennine isinii uumne nyaadhaa dhugaa walaa taxogow fiih an isin qananiisun isin hin jallisin an isinitti bal'isuun dilii dalagutti isin hin kaasin hin qooqinaa ni'maa kiyyaan فيحل عليكم غضبي عذاب يوكا بلآت نرى إثنت بؤا إثنت دلنا ومن يحلل عليه غضبي نمن دلنسون تي اتبوته فقد هوى رجمان بدي رجمان إبد كيس كفي وإني لغفار أن kan akkaan araaramu liman taaba nama rabbitti waa qindeessu irraa deebi'eef wa aamana rabbii tokkichatti amanee wa camila soolihaa waan gaarii dalagee fardii fi sunnaa thumma htadaa kan qajeelee hanga du'utti waan dubbanne kanarratti deemeef akkaan araaramu. darsiin dhibba lamaa fi saddeettamii jaheysoodhaa hangan
وما أعجلك عن قومك يا موسى
يا موسى مال تؤرمك كوجياتا برا جرجر سيس فده سن قاف كتاب توراة فأتؤوف قارت أورت يا أني nama torbaatamii wajji kan muusan jara saniin na dhaqqabaa je'ee bakka itti yaa'an san dura dhaqe achitti rabbiin maaltu si jarjarse je'een qoola hum ulaa'i calaa atharii jennaanin yaa rabbii kiyya isaanis كونوا نفان جرا أما دفن وعجلت إليك رب يا ربي خي ونن أمة خي در جرجري ميل فودف ونن دفير أفيف لترضى أكا جاللته إذا أتوفي أكا دلقاتي ينرى جالتوفي
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك جنان ربين أكجئين يا موسى نتي أمتك إيغا أتبرا ديمت مكر جرة أكا أتي سفانا أفو سيتيمتي وأضلهم السامري نمتشي Muusa Saamirii je'amu isaan jallisee
dibichaan rabbi je'anii ibaadanii muusan kun muusa saamiriin kun muusaa ilma muzaffar je'ama inni gosa yahuda'aa tan saamiraa je'amturraayi isa jibriiltu guddise maalif haati isaa fir'aawna fir'aawnatu gorra'aa sodaattee goda qottee keessa keesse achitti jibriil quba isaa sadeen hoosisee kan tokko aanan bayeefii tokko dhadhaa tokko dayma bayuuf guddise duuba muusan ilma imraan kan fir'auna guddise nabiyyii tayeeti muusan ilma muzaffar kan jibriil guddise kafaree jallatee namallee jallisee ummata nabi muusan qajeelchu'utti jiru jalaa gara galche فرجع موسى إلى قومه دوب نبي موسى إيجا بكتك إسنتي كتاب توراة جأمو ربين كنافي أمة إسات ديبئ غضبان أسفا إسا وان نمتش دل جرا دلنسو قدوك أبو كان ياد قداك أبو قال يا قوم والنجئ يا أمة خيه ما أكن تاتا ألم يعدكم ربكم سربين كيسا بالما إسني سينيه جرو وعدا حسنا بالما أبقى كتاب توراة إسني كنجئ أفطال عليكم العهد سي زمن كتاب سن إسني فود أوجئ إسن برا ديمتو isinitti dheerate sun hin dheeranne guyyaa afurtama qofa am aradtum an yaxilla calaykum gadabun min rabbikum takkaa si cazaabni rabbii keessanirraa isinitti bu'uu feetanii فأخلفتم موعدي كان سنيجتني بالما كيا ديدنيف baallamni nabi muusan isaanirraa fuudhe hoggaa bakka tawraat itti fudhatu dhaqu'uu ka'u isinis nafaana koottaa diin rabbii akkaan qabadhaa je'eeni akkasitti baallama seenaniif duuba jalaa hafanii waan rabbin ta'in ibaadanii. takkaa gabbaranii baallama isaa diigan tanaaf maalif diigdan je'een qaaluu maa akhlafnaa mawcidaka bimalkinaa jennaanin nuti fedhii teenyan baallama kee hin diigne walaakinnaa xummilnaa awzaaroo haa tayuu ba'aa guddoo ba'annee fuunee finne min ziinatil qawm faaya orma fircawnaa guddaa kan fuunee if biraa qabnu dubraan heerumsiifna jenneeti orma fircawnarraa ergifannee odoo hin deebisiniif biyya misraatii baane faaya santu nu bira jiraa faqadafnaahaa duuba saamiriin wanni muusan isinirraa tureef dilii faaya kanaatifi walitti qabaa ibiddatti darbaa nuun je'ee duuba hoggaa inni baqu suuraa dibichaa irraa tolche saamiriin. فكذلك ألقى السامري أكسم سامرين Muusa Saamiriin kun suuraa dibichaa tan meeta fiiziqiyarraa tolche sanitti biyyee faana farda jibriilirraa fuudhee qabu naqe takkaayuu darbe darbinaan suuraan sun dibicha dhuga'aa taatee jiraate fa'akhraja lahum cijlaa akkasitti dibicha isaanii tolche jasadan lahu khuwaar dibicha jiraa baroodu qaamaa lubbuu qabu faqooluu duuba saamiri'ii fi warri saamiri'ii wajji jiru wanni ummata kaanin je'e haadhaa dibichi kun ilaahukum wa ilaahu muusaa rabbii keessani ammallee rabbii muusa'aatii fanasiya muusan rabbii isaa asitti irraanfateeti bakka xuur je'amtutti barbaaduu dabre barbaadu'u dabre je'een duuba rabbiin akki je'e afalaa yarawna warri dibicha san ibaadu yookaa gabbaru hin arguu allaa yarjicu ilayhim qawlaa akka dibichi sun waan isa gaafataniif deebisaa hin kennine walaa yamliku lahum darraa kan dararaa isaanirraa deebisuu hin dandeenye ta'e walaa nafaa akka inni kan waan gaarii isaanii hin finne ta'e hin agarre hin arganii ni argan jechu duuba waan akkasii akkamiin rabbi godhatanii gabbaran ولقد قال لهم هارون من قبل أدون بموسى مكأرى إسانت هندبئن نبي هارون وأن إسان جئ يا قوم إنما فتنتم به وأن سامرين قئه دبتشخن وان اسم مكرم تنيني وان إسان جلتني وإن ربكم الرحمن واكن كيسا ربي إسن أومي واهندان إسن كان نيسو كان وان اتهاجم تنهند إسني كنو فاتبعوني وأطيعوا أمري نجل ديماء ربي توكتش إبادا isaatu ibaadaa haqa godhataa dibichaa miti dubbii tiyya dhagaya'a dibicha gabbaruu dhiisaa je'eenii jira qaaluu lan nabraha calayhi caakifiin jennaanin wanni je'aniin dibicha kanarratti wal geenyee isa ibaadu irraa hin deemnu hin dhiifnu waan ati nuun jettuu jecha hattaa yarjica ilaynaa muusaa hanga muusan nutti deebi'uu je'aniin qaala nabi muusan deebi'ee waan isaan itti jiran agarraan akka biratti aaree yookaa dallanee obboleessa isaa haaruun areeda fi rifeensa mata'aa qabee يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يا هارون هجاء أمة أكدت جلت قرت مالت براكاتي نجل ديمو سئوه مالت أكن أن دلنت دلنو سئوه أفعصيت أمري si ajaja kiyya diddee kanin ummata kiyya keessatti hafi khaliifaa naa ta'i waan badii ta'e tolchii karaa warra lafa balleessuu hin deemin siin je'e qaala yabna um jennaanin haaruun wanni muusa'aan je'e yaa ilma haadha tiyyaa laa ta'khudh bilixyatii areeda kiyya nan qabin walaa bira'sii mataa kiyyallee nan qabin wanni akkana je'eef muusa'aatu mata'aa fi areeda isaa qabee mirgaan rifeensa mata'aa qabe duuba garaa laaffifatu'uu jecha yaa ilma haadhatiyyaa akkas nan godhin je'een. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أن ونن سداد ونن نما نوج جرو كان هنجلتني وجي جرى جلت إيسي سجل ديمو أبيف أمة إسرائيل أدبافته يوكا adda facaafte walam tarqub qawli odoo waanin an je'u hin eegin odoo waanin an isaan godhu hin barin naan jettaa sodaadhetan waa takkalleen dalayne si eege akka ati akka gartetti dubbii tolchituuf. قال فما خطبك يا سامري دوبا نبي موسى إيغتمس إساء نغيك أبا بكمان أن اتأبدت إجراء هبته إلات إساء كان أمة بلي ست غرغلي مالي يا سامري واني دلقا هم توتنتي سكاس مالف akkas dalayt je'een qaala basurtu bimaa lam yabsuruu bih jennaanin wanni je'e waan ummanni hin arginin arge sun jibriiltu fardaan sitti dhufee fir'aawna balleessu'uuf duuba lubbuun tiyya biyyee fardaa biyyee faana fardaa jalaa fuudhi naan jettee faqabadtu qabdatan min athari rasuul duuba bakka fardi jibriil dhaabbaturraa waan habala tokko gayu fuudhee wanni wanni sun tuyxe hundi kan jiraatu tayuu agarraan faaya warri fir'aawnaa takka faaya warra fir'aawnaa kan ibiddatti haramee baqesanitti darbee maal tayaa laalu'uu muradhee fanabadatuhaa duuba waanin faana farda jibriil jalaa fuudhe san faaya sanitti darbe hogga'an darbu. Faayni sun dibicha fooni fi dhiigaa kan baroodu takka qooqa akka baroodaa qabu ta'e. Wakadhaalika sawwalat lii nafsii akkasitti lubbuun tiyya waan sannatti bareechitee dalagaa isatti nakaafte. Ammas ummanni kee. rabbi nuu tolchi je'anii sirra barbaannan wanneen arge akka dibichi kun waan isaan barbaadan san tayuuf qoola nabi muusan ajjeesu'uu ka'ee rabbiin irraa dhoowwinaan akki je'een fadhab nu keessaa bayi deemi. فإن لك في الحياة كتانك عند جروتيتي أن تقول لا مساس ننتقنا جتشو دوب ربين جتشا ننتقنا آكنا أفانت دربي بك ديمو diida keessa deemee hophaa isaa hoggaa namni itti dhiyaate nan tuqinaa nattin dhiyaatinaa je'aan nabi muusan akka nam tokkolleen isan dubbifne akka nam tokkolleen itti gurguree irraan binne ajaja baasee akkasitti ummata keessaa baasee nabi muusan ammas akki je'een وإن لك موعدا آخر أتس ويتي يوكا قاطروك إتآتا كيتف قدم تيتسيف أفؤوا جراتا لن تخلفه كان قاطرو أزابا قاطرو أزابا كيتيسا أتي هنهنك أني كان اتكافمتي أوفمت sun guyyaa qiyaama'aati وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا مي ربيك دبتش أتتلشت إباد أوف برتا أوترت لالي لنحرقنه إبدان قبنا داراغونا ثم لننسفنه في اليم نسفا إيجسي دارا إسا بهرت فجأفنا جئين دوبا أكما جئين سنت دبتشسن قرأي إيجسي قبي دارا قرأي دارا سن بهرت أزوري وأن أمة إساف نبي موسى جئ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربين كيسا ربي تكج إسم لي ربين براهن جر كان وان إسفكاتهن كابن وسع كل شيء علما كان بكم إسا وهنداف بل أتي qissaan nabi Muusa'aa asitti dhaabbatte. Rabbiin nabi Muhammadiin akki je'e kadhaalika akkuma qissaa Muusa'aa siif odeessine naqussu calayka min anbaa'i maa qada sabaq. Oduu biraa tan warra si dura darbiree si odeessina. Akka ummanni kee haala warra gaari'iiti fi haala warra bada'aa addaan baree nama gaarii jaalatee nama hamaa jibbuuf waqad aataynaaka dhugumaan sii kennine milla dunna kennaa teenyarraa ifuma biraa zikron qur'aana waan addunyaa aakhiraatti rarra'u. mara nama yaadachiisu man acrada anhu namni qur'aanatti amanuu didee irraa garagale فإنه يحمل يوم القيامة إن قيا قيامة نبأت وزرا بآدل إي ألفاتو إتآت إسئيت بأت جتشو خالدين فيه كان qixaaxa diliisanii keessa zalaalamii taa'u wasaa'a lahum yawma alqiyaamati ximlaa ba'aan isaanii ta guyyaa qiyaama'aa waa isaanii hammaattee sun ba'aa dili'iiti yawma yunfaku fi suur guyyaa garri lammeeysa'aa afuufamtu ونحشر المجرمين يومئذ كان قياسا كفارا ولتك أبنو زرقا إساني إج إساني بلئ تكبلؤ فول قراتشم وج يتخافتون بينهم صوت والجد أتي ليس أتي waliin je'an in labistum illaa cashraa halkan kudhan qofa addunyaa keessa teessan jedhan cinqiin itti jabaatuu keessa maalif guyyaan qiyaama'aa kaafiratti ni dheerata mu'minatti ni gabaabbata نحن أعلم بما يقولون ربين أكي جئه نتي وان إسان جئن نبينا دبين أك إسان جئني مت إذ يقول أمثلهم طريقة كان إسان الرا إر يادك أجيل ودو أت إياتو هنتين إن لبثتم إلا يوما guyyaa tokko tokko qofa keessa teessan guyyaa tokko qofa addunyaa keessa teessan je'a hangi addunyaa keessa taa'an waa xiqqoo isaanitti waa xiqqisho isaanitti fakkaatee dheerina guyyaa qiyaama'aa kan cinqii hammaatuun hoggaa wal bira qaban ويسألونك عن الجبال قياك يا ماء جارتين أكم تيؤوتيس جأنيتي سقافة فقل ينسفها ربي نسفا دوب والنجتون ربي خيات تشابسي هريسي قلنسا كنا فيذرها قاعا قافست isii afamte dhiisa yookaa godhe safsafaa tan dachi'iin wal qixxaatte laa taroo fiihaa ciwajaa dachii keessatti bakka gad buutuu hin agartu walaa amtaa bakka ol fuudhamtu'us hin agartu wal qixaa yawma idin. guyyaa qiyaama'aa san kan garri lammeeysa'a afuufamte yattabicuuna daaciya nama garrii afuufee gara dirree qiyaama'aa yaa'aa je'ee isaa yaamu jala namni hundi deema qooqa isaatin inni dhagaa beeytul maqdisirra dhaabbateeti lallaba. لا عوج له ديمن سإرامك إنس هنجر جل ديما وخشعت الأصوات للرحمن قافس قويت هندي صدار بيتي جتاتي الإفت فلا تسمع إلا همسا قوك أهقا دريك يا مأتيا أن فانتي شخمس تملي وان برا هن أجيس يومئذ لا تنفع الشفاعة قياك يا ماء شفاعا نم تكليهم فيد إلا من أذن له الرحمن نم ربين نم إس شفأوا في إملي تكا إن نم شفأوا في إملي ورضي له قولا ربين جج لا إله إلا الله محمد رسول الله إساف جالته قل نمسيسه إسلام الرتدؤه كان ربين نمن إسا شفأو تكا إني نما شفأو جالتيف قافس شفاء نفيدي يعلم ما بين أيديهم rabbiin waan fuula khalqi'ii yookaa waan uumamee dura jiru beeka waan isaan aakhir'atti qunnamu'uu jiraatan beeka wamaa khalfahum rabbiin waan isaan duubaa kan isaan addunyaatti irraa dabran beeka walaa yuxiixuuna bihi cilmaa ammoo gabroonni waan isaan itti dhufu'uu jiraatanii fi waan isaan irra dabran hunda hin beekan وعنت الوجوه فول هندي قد جئ كافرة يو إسلامة يو للحي ربي جرآف كان جرون إساج الكبا في أمن كبنه القيوم كان dhimma yookaa amrii waan uumamee hundaan dhaabbatu waqad khooba dhugumaan hoongaye man hamala zulmaa namni dilii kufri'ii ba'ate namni rabbitti waa qindeesse ومن يعمل من الصالحات نمن إبادا ربي دلج وان قاري دلج وهو مؤمن isaa rabbitti amanu isaa iimaana qabu falaa yakhaafu zulmaa miidhaa hin sodaatu dilii inni hin dalaginiif qixaaxamuu hin sodaatu walaa hadma ammallee sawaaba waan gaarii inni dalagee narraa ir'isanii hin sodaatu darsiin dhibba lamaa fi saddeettamii torbeeysoodhaa hangan وكذلك أكست أنزلناه قرآنا عربيا قرآن أفان عربات بوفنه برد الدمي سدي كيست وصرفنا فيه من الوعيد قرآن كيست وأنما سداتشس دديبفني دبني دديبفني dubbannee jirra la'allahum yattaquun akka rabbii isaanii sodaatanii amananiif. أو يحدث لهم ذكرى تكا أكا قرآن كن يادنا إساني فدوف وان غرف منين كان أكا إساء وردر كان كفري بدي إساني فدبتي akka saniin gorfamanii waan inni itti ajaje dalaganiif jecha fata'aala allahu rabbiin guddate ol ta'e almaliku mootii firdiin isaa bakka gayuun oolle alhaqqo rabbiin haqa kan dhabamuun isaa hin malle walaa ta'jal bilqur'aan قرآن جرجران هنكرئن من قبل أن يقضى إليك وحيه أدو جبريل سيف الربيون هن أمن درة كراتي جبريل تجفتو إيجا إني إراراو أتي كرئي نجلا بداهن صداتني قاف درانا بمحمد hoggaa jibriil irra bayuuf jala deemee qara'a akka jalaa hin banneef ammoo eeganaa ni dhaggeeffataa fi eegasii akkuma jibriil irra bayeefitti qara'a kan waa takka irraa hin irraanfanne وقل رب زدني علما يا ربي qur'aana narratti buusu'uun beekomsa naa'ida ije'i duuba akkuma inni bu'uun qur'aanni bu'uun beekomsi isaaf ida'amuu ture qur'aanni irra caalaa waan beekomsa rabbii argataniini ولقد عهدنا إلى آدم لقمان آدميف أمسك dhaamnee jirra muka tokko jannata keessatti hin nyaatin jenneeni irraa dhoowwinee baallama irraa fuune min qablu odoo inni muka san hin nyaatin dura fanasiya duuba dhaamsa keenya san irraanfatee dalaga irra oolchuu dhiise ibliis dagee waan rabbiin muka san nyaatuu aadamitti muree dabarseef jecha walam najid lahu azma waan nuti irraa isa dhoowwinirraa muratee obsuu isaa hin agarre وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قاف ملائكة آن آدميف sujuuda kabaja'aa sujuuda jenne dubbadhu fasajaduu illaa ibliis duuba wanni malaayikaa ta'e hundi sujuudde takkaayuu gajjette ibliis malee abaa ibliis sujuuduu dide nama biyyee irraa uumte fan sujuudaa. anaatu irra caalaa ibiddarraa na uumte isa biyyee irraayi je'ee duuba hoggaasanan rahmata kiyyarraa isa darbe faqulnaa yaa aadamu tanaaf jecha aadamiin akki jenne inna haadhaa caduwwun laka walizawjik ibliisin kun diina takkaayuu nyaaba yookaa xilaata keeti fi kan jaartii teetitii jaartii tee hawwa'aati falaa yukhrijannakumaa min aljanna jannatarraa heelaa godhee isin hin baasin gadoo yookaa biiluu isinirraa bayu'uu jecha waan sababaa keessaniin takkaa sababaa keetin رحمة رب الرا درب ميفجج فتشقى دوبة يو جنة الرا اسم باسه نج إنك أمتا قلنا في فجأس أوفي هام أوفي داك أوفي بالدينس أوفي وام برلئين كان جنة كيستي cinqii takka malee nyaattanii dhuydan. Inna laka allaa tajuuca fiihaa walaa ta'ro. Ati yaa Aadam jannata keessatti hin beeloytu ammallee hin daartu. Qaamni keessi beelan sin qullaayu gubbaan uffata dhabaaf sin qullaayu jechu wa'annaka laa tadhma'u fiihaa ati jannata keessatti hin dheebottu walaa tadhaa ammallee aduun sin gubdu waan aduun achi hin jirreef dheebun qaama keessa sin gubdu aduun gubbaa sin gubdu jechuu فوسوس إليه الشيطان قال دوب إبليس آدم وسواسه أكجئين يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يا آدم مكنمن إسنيات إنما هندون كان زلالمي جرات سيهمو اتسي أجيلشو وملك لا يبلى kan namni muka san nyaate mootummaa hin moofoyne takka hin dhumne argatu sigarsiisuu je'eenii sanirratti rabbiin kakateef aadam inni kakannaan dubbii ibliis dhugaasee fa'akalaa minhaa aadamii fi hawwaan muka sanirraa waa nyaatan mukni sun qamadi takkaatiin takkaa kabiraati fabadat lahumaa saw'aatuhumaa duuba hoggaa nyaatan faayinni yookaa uffanni jannataa kan isaan uffatan irraa bu'ee qaamni isaan lamaanii qullaa ta'ee وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقاه تشون إرا بوتي بك نمني إرا كامفت qaama isaanirraa mul'atte ka'aniiti baala mukaa walitti maxxansanii bakka saalarra bakka namni irraa qaanfaturra if kaayan qaanfatuu keessa وعصى آدم ربه أكست آدم ربي إست بليس waan rabbiin irraa dhoowwe keessa bu'uudhan odoo keessa bu'uu hin yaadin maaliif wanni aadam yaade rabbiin if eegaa akka shayxoonni jannatarraa isin hin baafne tayaa nuun je'e waanuma jannata keessaa bayuu dhab'utti nu geessu. haa dalaynu waan shayxaanni jannatarraa nu baasu'u nu dalaysiisurraa haa fagaannu je'aniiti mala shayxaanni fidu kan jannatarraa isaan baasu ifirraa deebisu'u qophaayan haa tayuu shayxaanni. karaa isaan baasu'uutinii miti karaa isaan tursiisu'uutin isaanitti dhufee muka kana nyaattan ni waartan je'ee ni turtan je'ee waan waan gaarii isaanii yaadu seeyanii yaada jannata keessa turu'uutin nyaatan. yaada dubbii rabbii didu'uutinii miti faqawaa duuba akkasitti aadam waan barbaadu dhabe sun jannata keessa zalaalamii taa'uudha waan shayxaanni je'eenin dagamee takkaa gowwoomee ثم اجتباه ربه إيجما مكسا نياتي rabbiin aadam dhiyeessee tawbaa isaa qeebale yookaa jaalatee fataaba calayhi duuba tawbaa isa qunnamsiisee irraa qeebale wahadaa akkasuma tawba'arratti waaru'utti isa qajeelche tawba irratti turu'utti isa qajeelche. قال اهبطا منها جميعا ربين أكجئ إسن لمان وان هرؤوا جراتني وجه جنة الرا لفت بؤا hundi keessan ba'dukum liba'din aduu gariin ilmaan keessanii garii keessaniif garii isaanitiif xilaata takkaawu nyaaba wal miidhani takkaa namni rabbiin jannatarraa bu'aa je'een aadamii fi hawwa'aa fi bofaa fi ibliisi ibliisi fi bofni xilaata aadamii fi hawwa'aa fi ilmaan isaati fa'immaa ya'tiyannakum minnii hudaa duuba yaa aadamii fi ilmaan aadam yoo ergamaan takkaa kitaabni narraa isinitti dhufe kan karaa kiyya karaa qajeelaa kiyya. isin qajeelchu famanittaba'a hudaaya namni isinirraa ergamaa kiyya jala deeme takkaa kitaaba kiyya jala deeme falaa yadillu addunyaa keessatti karaa badee hin rakkatu walaa yashqaa aakhirattis عذاب مدته الركة ومن أعرض عن ذكري namni diinaa kiyyarraa garagale itti amanuu didee فإن له معيشة ضنكا نما سنيف جرورك أو تجرى odoo gama hori'iitiin itti bal'atte le'ee qalbiin isaa rakkoo keessa jirti waan azaaba kuffaaraa qophaaye if duratti quba qabuuf takkaa jiruun rakkoon kaafirri jiraatu azaaba qabri'iiti sun qabriin itti dhiphattee cinaachi isaa wal dabru'u ammallee jawween gurguddoon sagaltamii sagal itti maddabamtee itti marra'amtee hanga guyyaa qiyaama'atti isa nyaatu'u ونحشره يوم القيامة أعمى نما ديناك يرى جرجله ديناك يتكفره guyyaa qiyaama'aa ija malee dirree qiyaama'aa geessina dhaabna qaala rabbi lima hashartanii acma yaa rabbi maalif ija malee dirree qiyaama'aa na dhaabde waqad kuntu basiira addunyaa fi hogga'an qabri'ii bayullee ijan qabaa je'e qaala kadhaalik jennaan rabbiin akki je'een dubbiin akkasii atatka aayaatunaa fanasiitahaa siitu aayanni kiyya sitti dhuftee itti amanuu dhiiste addunyaa irratti وكذلك اليوم تنسى دوبة أكأتي aayata kiyya dhiiftetti ar'a ibidda keessatti dhiifamta azzabamta wakadhaalika najzii man asrof akkasitti nama rabbitti waa qindeesse walam yu'min biaayaati rabbihi kan aayata rabbii isatti hin amanin qixaan'a ولعذاب الآخرة أشد عذاب آخر آتت عذاب الدنيا الرجبا وأبقى أما اللي إلا ترى تكايو وارا أفلم يهد لهم سأرم كفارتيف هم الأني كم أهلكنا قبلهم من القرون أمن هدون نتي إسان درة لفرافن إيه waan isaan ambiyoota kijibsiisaniif jecha yamshuuna fi masaakinihim kan ona isaan irraa dhuman keessa yaa'an keessattuu hoggaa shaam dhaqan duuba waan argansaniin hin gorfamanii inna fi dhaalika la'aayaat waan san keessa gorsaatu jira li'ulin nuhaa warra aylee qabuuf ولولا كلمة سبقت من ربك odoo rabbiin orma kuffaaraa kan si kijibsiisu kanarraa azaaba isaanii aakhiraattin achi dabarsa je'ee dabarsuu baate takkaa muruu baate lakaana lizaaman wa ajalun musammaa silaa azaabni addunyaa irratti itti bu'uun isaan qabata waytii isaanii qabamte keessatti odoo rabbiin nabi muhammadii je'ee azaaba isaanirraa booda'aansuu baate odoo hanga azaabni isaanirraa booda'aanu isaanii godhuu baate. ilaa azaabni addunyaa tanarratti addunyuma tanatti isaanitti bu'a akkuma warra duritti bu'etti qaaxaroon isaan dhuman isaanii qabamtee kan qaaxaroo sanirraa boodan aanne fasbir calaa maa yaquuluun waan kuffaarri siin je'urratti obsi heerri obsu'uu kun odoo jihaanni karaa hin godhamini eegasii lolaan ifirraa deebisa wasabbix salaata shanan salaati wanni sabbix je'eef bakka salli je'u tasbiihatu salaata keessa jira'aafi بحمد ربك ربي كيفارس ووج قبل طلوع الشمس odoo aduun hin baane salaata subxi'ii salaati waqabala guruubihaa ammas odoo hin seenne odoo aduun hin seenne asrii salaati ومن آناء الليل فسبح ساءاها الكنيتس صلاة صلاة مغربات في إشائي صلاتي وأطراف النهار مقال من قيئاتس صلاة ظهر إي صلاة ظهر والأكا قيئ الرت دلقمة والأكان قيئاس والأكانس مقاج إنا قيئا كان درات في مقاج إنا بودا كان قيئات namni gariin akka ji'u salaanni odoo aduun hin baane salaatan subxi'i kan odoo aduun hin seenne salaatan asri kan halkan salaatan ishaa'iidha kan moggaa lamaan guyya'aa salaatan zuhuri'ii fi magriba maalif zuhuriin dhuma cinaa duraa kan guyya'arratti argama magribni dhuma cinaa boodaa kan guyya'arratti argama la'allaka tardoo akka waan rabbiin sii kennu jaalattuuf takka akka sawaaba si jaalachiisu kennamtuuf salaati ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وأنتي قس كفارا نما أد أداتي كنن زهرة الحياة الدنيا فيجروا الدنيا درارا إسئي إجان أتشه اللال كنان نتي هوري قدّا kuffaara gosa gosaatii kennine isaan jaalalaa fi miti ammallee isaantu haqa godhata'aa fi miti wanni isaanii kennineef linaftinahum fiihi horii san keessatti isaan mokkoru'uufi hanga kafaranii kufrii isaanitiin azaaba haqa godhatanitti. ورزق ربك خير ثواب ربي كاتت ثواب ربي كاتي كان مؤمنا جنة كيست كنوت وان كفار الدنيا كيست أرجت الرجالة وأبقى أما اللي إرهف الدنيا ندمتي آخران ni haftii wanni namarratti jiru waan irra caalu kan hafuuf dalagu'u sun jannataa fi qananii isa keessa jirtu waan dabbiree dhabamuuf bololuu dhiisu wanni rabbiin azalitti isaaf qoode addunyaadharraa. itti bololuu bololuu dhabuu isaaf dhuftii wa'mur ahlaka bisolaa aalii tee ummata kee salaatatti gorsi ajaj wasxabir calayha ati salaata irratti obsi haasirratti laallatanii laa nas'aluka rizqoo rizqii tee rizqii teeti fi ta nama biraa barbaadu'utti sin dirqinu نحن نرزقك نوت سرزقا أتي إبادات ينف دلج رزقين وانا سيف إفقبي وانا أنسيف إفقبي جتي إفن إبن waanin ibsiin qabiniif dalage nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu yoo rakkoon warra isarratti argamte warra isaa yaameti salaatatti kaasa namni salaatu rizqii isaati fi ta warra isaa le'eef hin rakkatu ma'anaan kanaa waytii salaataa salaatee waytii taan waan biraa kan rabbiin itti isa ajaje dalagu rafu'uu miti ammallee bololu'uu miti waa hunda keessatti rabbi sodaatee walcaaqibatu littaqwaa jannanni kan warra rabbi sodaatuti isaanif rabbiin uume. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كفار مكة مالف محمد أسآيوك على ما إن إرجما تيؤو ننفن اتأمنا جأن دوب ربين أكجئين أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى qur'aanni waan ummanni dur kanneen ambiyoota kijibsiisan ta'e isaanii addeeysu kan waan kitaabban dur keessa jiru hunda isaanii himu isaanii hin dhufne ma'anaan kanaa qur'aana waan ummanni dur ta'e isaanii odeeysu kan wanni inni odeessu hundi dhugaa tayuun isaanii mul'atte dhiisaniiti. waan inni je'u qeebaluu didanii odoo inni mucjizaa guddoo tayuu arganuu mucjizaa biraa barbaadan moroma'aaf jecha ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله أدو أرم كفارا أدون بمحمد إرجني قرآن إرتبوا في إسان هنقرسن Azaaba yookaa balaa isaanitti buufnee lafarraa fin'e laqaalu silaa guyyaa qiyaama'aa je'uuf jiraatan. Rabbanaa lawlaa arsalta ilaynaa rasuula yaa rabbii keenya maaliif ergamaa kee nutti hin ergin fanattabica aayaatik silaa aayata kee waan inni nuttiin dhufe. dhuga oomsinee jala deemna min qabli an nadilla odoo guyyaa qiyaama'aa kana hin xiqqaanne wanaqzaa odoo hin qaanuyne qul orma kuffaaraa kan mucjizaa sirra barbaadu kan mucjizaa nuti sii kennine diduun akki jettu kullum mutarabbisun hundi keenya nuufi isinirraa waan dubbiin teenya tayu'uu deemtu bakka itti dhumtu eegaa fatarabbasuu eegaa fasataclamuuna guyyaa qiyaama'aa beeku'uuf teessanii man asxaabu siraaxi sawiy warra karaa diriiraa irra jiru waman ihtadaa ammallee nama qajeele beeku'uuf teessanii darsiin dhibba lamaa fi saddeettamii saddeetii hangana